ivaniradiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nongeye kubasuhuza muri kumwe na veniste nshimiyimana mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri dore ingingo nkuru twabateguriye indege yari itegerejwe mu rwanda ijyanye abimukira bavuye mu bwongereza ntiyahagurutse icyemezo cy'urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu cyaburijemo urwo rugendo repubulika ya demokarasi ya kongo irarega u rwanda ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa bunagana kuri uyu wa mbere
nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kw'abo gifasha igisirikare cy'u rwanda kuri iyi nshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu general de brigade Sylvain Ekenge umuvugizi wa gouverneur w'intara ya Kivu ya ruguru umukuru wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika aramagana icyo yise imyitwarire y'u rwanda mu gufasha umutwe wa M23 aya makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na mugenzi wacu aroyizi bigirimana aroyizi wiriweho mwiriwe neza veniste turayahera kuri iyi nkuru ku rwanda indege ya mbere yari gukura abimukira ba mbere mu bwongereza ikabajyana mu gihugu cy'u rwanda yarasibijwe ejo ku munsi wa kabiri ku munota wa nyuma igitigiri cya mbere cy'abari kuza n'indege ya mbere cyavuye ku ijana na mirongo itatu kigabanywa gushika ku ndwi ejo ku munsi wa kabiri hanyuma ku munota wa nyuma nta n'umwe yemerewe itike yo kurira indege ku bw'inkingo ya sentare ya buraya ijejwe agateka ka zina muntu sentare ya buraya y'agateka ka muntu ivuga ko atacemeza kihari ca kazoza kabo bimukira mu bijanye n'amategeko mu gihe bazoba bari mu rwanda iyi ngingo ije guca inkokora leta y'umushikiranganji wa mbere w'ubwongereza boris johnson inyuma y'aho umushikiranganji wiwe w'imigenderanire Liz Truss ashimangiye ko uko bigenda kose na bake babwirizwa kuja mu Bwongereza leta y'u Rwanda yaramiriye kure abanegura ico gihugu ko atari igihugu gikwiye kwimurirwamwo abo bimukira kuko runegurwa ko rutubahiriza agateka ka zina muntu abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi mu Rwanda baribagije nimba kuzana abo bimukira ari ingingo ibereye bivanye n'igitigiri kinini cy'urwaruka rushomereye mu rwanda muri abo harimwo madame victoire ingabire umukuru w'umugambwe dalfa umurinzi ubwongereza nibwo navuze nibwo burimo kwica ariya amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawuhurikire ku rwanda u rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza iminsi ya mbere nibyo bwongereza buzatanga amafaranga nyuma y'imyaka itanu igihe ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute ukuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi
mu karere ka afurika kandi umusirikare arongoye mali ejo ku munsi wa kabiri yarakiriye intumwa idasanzwe ya perezida joe biden igejwe ibibazo by'abafashwe nk'imbohe ni mu gihe abanyamerika babiri bakigizwe imbohe mu karere ka sahel ni amakuru yatanzwe kuri uyu mubonano hagati ya asimi goita n'iyo ntumwa ya perezida biden abandi banyamahanga banyurujwe mu karere ka sahel barimwo abava mu bubirigi australia ubutaliyano rumaniya hamwe na togo mu karere ko mu ihembe rya afurika somaliya yagiriza kenya kutubahiriza ubwigenge bw'igihugu cyayo inyuma yo gutumira intumwa y'intara yiyonkoye somaliland ejo kuwa kabiri mu mubonano i nairobi ambasade ya somaliya i nairobi yavuze ko ambasaderi wa somaliya mohamudu ahmed nur yaciye asohoka ahari ko harabera iyo nama kubera yatumiwemo intumwa ya somaliland ibi bibaye haheze iminsi perezida wa kenya uhuru kenyatta yitabiriye ibirori byo kwimika perezida mushasha aheruka gutorwa muri somaliya hassan sheikh mohamud ni mu gihe ibyo bihugu bihitiye bitarabana ryiza mu migenderanire somaliya yahagaritse imigenderanire ya kidiporomasiya na kenya mu kwezi kw'icumi na kabiri bibiri na mirongo ibiri inyuma y'aho kenya yakiriye abategetsi ba somaliland ariko mu nyuma barumvikanye kunagura imigenderanire mu kwezi kw'indwi umwaka uheze ntaco abategetsi ba kenya baravuga kuri ibyo byavuzwe na somaliya hano muri leta z'ubumwe za amerika ubushyuhe burenze urugero bwaragaragaye mu bice byo hagati n'uburengero ndetse no mu bumanuko bwa leta z'ubumwe za amerika aho bwageze kuri degere zirenga ijana i chicago muri illinois ibisagara byabangamiwe byashikanye degere ijana na zitanu fahrenheit ni ukuvuga dogere celsius zirenga mirongo ine abanyagihugu basabwe kuguma mu mazu yabo kugira ntibahure n'ibibazo by'amagara yabo ubu bushyuhe bwatanguriwe n'imiyaga y'ibihuhusi hamwe n'imvura nyinshi yaguye muri ibyo bice bibangamiwe hari ku munsi wa mbere abantu barenga ibihumbi amajana ane bamaze umuhingamo wo ku munsi w'ejo wa kabiri batagira umuyaga nkuba muri ibyo bice byaciwemwo n'ibyo bihuhusi
urakoze arugeze bigira imana mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika humvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi ni ku mirongo migufi ya shotweve kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa interinete kuri waye eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu no ku mbuga za facebook youtube na instagram aderesi yacu ni vowa radiyo yacu
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
indege yari itegerejwe mu rwanda ijyanye abimukira bavuye mu bwongereza ntiyahagurutse igihe yiteguraga kujya mu kirere urukiko rw'uburayi rw'uburenganzira bwa kiremwamuntu rwasabye ko umwe mu bari muri iyo ndege ukomoka mu gihugu cya iraq atakoherezwa mu rwanda nubwo umucamanza wo mu bwongereza yari yasabye ko uwo mwimukira naburanira mu rwanda agatsinda ashobora kuzagarurwa mu bwongereza urukiko rwicaye mu mujyi wa strasbourg mu bufaransa Ufaransa rwavuze ko rutakwizera ko bizashoboka leta y'ubwongereza yatangaje ko yatunguwe n'icyo cyemezo ivuga ko cyayibabaje ariko ikavuga ko imyiteguro ikomeje kugira ngo hategurwe urugendo ruzakurikiraho mu ikubitiro byari biteganijwe ko hazagenda abantu ijana na mirongo itatu na barindwi bitabaza inkiko bagaragaza ko batifuza kujyanwa mu rwanda kuri wa kabiri mbere y'uko icyemezo kiburizwamo hari kujyanwa barindwi ku ruhande rwa leta y'u rwanda ubutegetsi bwari bwatangaje ko imyiteguro yo kubakira yarangiye kuri uyu wa kabiri ubuvugizi bwa leta bwakoresheje ikiganiro kigenewe abanyamakuru asumutakabuyi w'ijwi ry'amerika yari ahari ateguriye inkuru habinshuti philippe umunyamabanga uhoraho muri minisiteri ishinzwe iby'impunzi nawe wari witabiriye icyo kiganiro yatangaje ko imyiteguro yo kubakira isa nk'iyarangiye twateguye aho tuzabakirira navuga by'agateganyo bazahaba ariko amezi mu gihe barimo kumenyera mu rwanda barimo wenda bamwe bavuga n'indimi zivuga mu rwanda mu gihe barimo kwigishwa izo ndimi kugira ngo babashe kujya kujya muri sosiyete y'u rwanda nk'uko bisanzwe bazabona aho kuba bazabona amafunguro bazabona ubuvuzi bazakenera bazabona ibikorwa by'imyidagaduro ndetse bazabona ibintu byose umuntu akenera kugira ngo abeho kandi abeho mu buzima butanga icyizere umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'impunzi yumvikanishije ko ababimukira bazazanwa mu rwanda atari aba mbere u rwanda rwakiriye muri ubu buryo ko hasanzwe hari abavuye muri libiya afganisitani siriya bagiye bagera mu rwanda bagacumbikirwa mu nkambi ya gashora icyemezo cyo kohereza ababimukira mu rwanda bakuye mu bwongereza ntikivugwaho rumwe imiryango mpuzamahanga iharanira uburenganzira bwa muntu n'abanyapolitike hirya no hino ku isi bakomeje kunenga icyo cyemezo bavuga ko ko bidakwiye kohereza abimukira mu gihugu kitubahiriza amategeko muri abo harimo n'abanyapolitiki bo mu rwanda uyu ni madame victoire ingabire umuyobozi w'ishyaka darifu umurinzi ubwongereza nibwo navuze nibwo burimo kwica ari amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi ntabwo bagomba gufata umuzigo ngo bawubikire ku rwanda u rwanda dufite ubushobozi bukeya bwo kuba twakwakira impunzi kuko ziriya mpunzi hari ikintu abantu barimo kwirengagiza iminsi ya mbere nibyo ubwongereza buzatanga amafaranga nyuma y'imyaka itanu igihe ubwongereza butongeye kubishyurira tuzabagenza gute ukuvuga ngo tuzabaha akazi njye mvuga ko ari ukwirarira kuko tuzi ko dufite ikibazo cy'uko nta mirimo ihari n'urubyiruko rwacu rufite ikibazo cyo kubona akazi kuri izo mpungenge umunyamabanga mukuru muri minisiteri ishinzwe impunzi yagaragaje ko bamaze kwitegura kuzakorana neza n'abimukira bagaragaje kutishimira kuzanwa mu gihugu mu byo twiteguye hari uko abantu nibaza tubaganiriza mu buryo butandukanye dukoresheje abantu babihuguriwe twebwe icyo twashyizeho imbaraga nyinshi ni ukugira ngo haboneke izo mpamvu zituma umuntu abona ko bishoboka kuba yaguma yaguma mu rwanda akahabonera amahirwe ntabwo abantu bazaza hano mu rwanda bazaba bahafungiwe uzaza kumusobanurira amahirwe ahari ibiteganyijwe muri gahunda y'ubufatanye hagati y'u rwanda na uk akabona ko bidahuye n'icyo yifuza hazaba hari ubundi buryo bwo kuba ashobora gusubira mu gihugu mu gihugu cye ndetse no kuba yareba n'ikindi gihugu kimwemerera kuba yakijyamo mu bimukira bazazanwa mu rwanda harimo n'ababana bahuje igitsina ibintu bisanzwe bifatwa nka kirazira mu muryango nyarwanda umuvugizi wa guverinoma y'u rwanda wungirije arimo kurarinda yumvikanishije ko nta bibazo bazagirira mu rwanda hano mu rwanda abantu bose barareshya imbere y'amategeko nta kuvangura uruhu cyangwa idini cyangwa se aba bana bahuje ibitsina ariko ntekereza yuko abafite n'icyo kibazo bashobora no kureba ijambo perezida wa repubulika yigeze kuvugira muri rwanda dendo bari muri amerika avuga yuko ibyo bintu nta kibazo bimuteye ko nawe nta n'ikibazo ashaka kubatera ibibazo byibazwa n'abatari bake ni uko hari na bamwe mu bimukira bazazanwa mu rwanda bavuye mu bwongereza bashobora kuba barakoze ibyaha iwabo doris wikeza ushinzwe amategeko muri minisiteri y'ubutabera yatanze igisubizo ikintu cya mbere cy'ingenzi hano mu bantu bose bazakirwa muri iki gihugu nta muntu uzasubizwa mu gihugu ashobora gutotezwamo ariko nanone mu makariteriya tureberamo iyo tugiye gutanga ubuhungiro harimo amakariteriya yo kureba niba umuntu yaba yara hamijwe n'icyaha cyangwa ashakishijwe n'uko yaba yarakoze icyaha mpuzamahanga nka jenoside crimes against humanity n'ibindi nk'ibyo ibyo ni byo komiti izabireba mu kwasesinga asylum claim yabo kugeza ubu mu rwanda habarurwa impunzi zisaga ibihumbi ijana na mirongo itatu zaje zituruka mu bihugu bituranye n'u rwanda cyane cyane kongo n'u burundi habarwa kandi abimukira bazanywe mu rwanda bavanywe muri libiya bahageze bashaka kujya mu burayi bakabura amayira kugeza ubu abagera ku gihumbi bamaze kunyuzwa mu nkambi ya gashora ndetse umubare munini n'umaze kubona ibindi bihugu bibakira ukwezi kwa kane k'uyu mwaka nibwo u rwanda n'ubwongereza bashyize umukono ku masezerano y'imyaka itanu u rwanda rwemera kwakira abimukira binjiye muri iki gihugu mu buryo bunyuranije n'amategeko guhera mu ntangiriro z'uyu mwaka asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali mu yandi makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari repubulika ya demokarasi ya kongo irarega u rwanda ko rushyigikiye umutwe w'inyeshyamba za m23 zigaruriye umujyi wa bunagana kuri wa mbere itangazo ryashyizwe ahagaragara na minisiteri y'itangazamakuru n'ibimenyeshamakuru ya repubulika ya demokarasi ya kongo riravuga ko ubutegetsi bw'u rwanda buha umutwe wa m23 imfashanyo y'amafaranga n'ibikoresho bya gisirikare hagati aho abantu bagera ku gihumbi bitabiriye imyigaragambyo mu mujyi wa goma mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo imyigaragambyo yari igamije kwamagana u rwanda impuzamashyirahamwe ya sosiyete sivile mu mujyi wa goma ivuga ko umutwe wa M23 ushyigikiwe n'u Rwanda na Uganda umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika uri Goma Ali Darius Sasanka aravuga ko bamwe mu bigaragambyaga biganjemo abari kuri za moto bagiye bakagera hafi y'umupaka uzwi nka Petite Barriere uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Umu mukuru wa komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena ya leta zunze ubumwe za amerika aramagana icyo yise imyitwarire y'u rwanda mu gufasha umutwe wa M23 senateri robert menendez abinyujije ku rukuta rwe rwa twitter asabye isi yose guhuriza hamwe no kwamagana icyo gikorwa temistokle mutijima muri iyi nyandiko ye ngufi kuri twitter senateri robert menendez aravugamo ko inkunga u rwanda rurimo gutera umutwe wa m makumyabiri na gatatu ugaba ibitero ku basivile ku basirikare ba loni bashinzwe kubungabunga amahoro no ku gisirikare cya congo frdc mu burasirazuba bwa congo idakwiye kwihanganirwa senateri mendez agasaba ibiro by'uhagarariye amerika muri loni ubuyobozi bwa monusco ndetse n'ibiro bishinzwe afurika muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga y'amerika gukora iperereza ryihutirwa kuri icyo kibazo no gukurikirana ababifitemo uruhare ku rundi ruhande ariko umuvugizi wa leta y'u rwanda madamu yorande makoro yamaganye ibivugwa na senateri robert menendez ahubwo amushinja kubogama madamu makoro nawe abinyujije kuri twitter yavuze ko kwihutira gufata uruhande vuba gutya bitiza umurinda amakimbirane n'umwuka mubi ahubwo ko ubusesenguzi bwimbitse kandi butabogamye ku bibera mu burasirazuba bwa kongo ariwo musanzu ukenewe mu gushakira umuti urambye ibibazo by'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari uku guterana amagambo kuri twitter hagati y'umuvugizi wa leta y'u rwanda na senateri robert mendez ukuriye komisiyo y'ububanyi n'amahanga muri sena y'amerika bije bikurikira ifatwa ry'umujyi wa bunagana bikozwe n'abarwanyi ba m makumyabiri na gatatu mu itangazo ry'igisirikare cya congo frdc ryavugaga ku ifatwa rya bunagana ryasomwe na generali ekenge sylvain umuvugizi wa guverineri w'intara ya kivu ya ruguru ubiyobowe mu buryo bwa gisirikare congo yongeye kwikoma u rwanda ko ari rwo rwafashe umujyi wa bunagana
nyuma yo kubona ugutsindwa gukomeye kw'abo gifasha igisirikare cy'u rwanda kuri iyi nshuro cyafashe umwanzuro wo kuvogera imipaka yacu n'ubusugire bw'igihugu cyacu kigarurira umujyi wo ku mupaka wa bunagana kuri uyu wa mbere tariki ya cumi n'eshatu z'ukwa gatandatu bibiri na makumyabiri na kabiri ahagana saa moya za mu gitondo ibyo bikaba bigize igitero kitari icya mbere bagabye kuri kongo ku bw'ibyo igisirikare cya kongo kizemera ingaruka zose bisaba mu kurengera igihugu
nyuma y'aho iri tangazo risohokeye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri igisirikare cy'u rwanda nacyo cyasohoye itangazo rigufi mu nteruro imwe rigira riti igisirikare cy'u rwanda kiramenyesha abaturage bose ko ubusugire n'umutekano by'abanyarwanda cyo kimwe no kutavogerwa k'ubutaka bw'u rwanda birinzwe kandi rdf izakomeza gukora ibishoboka ku buryo ibitero byambukiranya imipaka bigabwa ku butaka bw'u rwanda bihagarara hagati aho umutwe wa m makumyabiri na gatatu wo uhakana ibyo kuba ufashwa n'igisirikare cy'u rwanda ahubwo ugashinja igisirikare cya leta ya congo frdc kwifatanya n'umutwe w'inyeshyamba z'abanyarwanda za fdrr n'indi mitwe y'imbere mu gihugu mu kugabaho ibitero mu itangazo zasohoye kuri uyu wa mbere zigamba ko arizo zigenzura umujyi wa bunagana inyeshyamba za m makumyabiri na gatatu zatangaje ko zidafite intego yo kugira ibice zigarurira ko ibyakozwe byari mu rwego rwo kwirwanaho no gukumira ibitero by'ingabo za leta muri iryo tangazo m makumyabiri na gatatu ikaba yasabye perezida wa repubulika ya demokarasi ya kongo felix antoine chisekedi gusubira ku meza y'ibiganiro mu gushakira umuti ibibazo by'amakimbirane byo mu burasirazuba bwa kongo icyakora leta ya kongo yamaze gutangaza m makumyabiri na gatatu nk'umutwe w'iterabwoba ndetse ko nta biganiro ishobora kongera kugirana nawo kuva ibitero bya m makumyabiri na gatatu byubuye mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka umwuka mubi w'intambara ukomeje gututumba hagati y'u rwanda n'umuturanyi warwo wo mu burengerazuba kongo impande zombi zirashinjanya gushyigikira abagamije guhungabanya umutekano wa buri ruhande ndetse buri gihugu kigashinja ikindi kurasa ibisasu bya bombe ku butaka bw'ikindi urakoze temistokle mutijima inkuru zirambuye kandi zicukumbuye ibiganiro ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo ziri ku rubuga wa eshatu akadomo hadiyo yacu vuba akadomo kama no kuri fesibuke vuba radiyo yacu ijwi ry'amerika wa mbere mukomeje kumva radiyo y'ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri uyu wa gatatu harasozwa inama y'ibihugu bihuriye mu ishyirahamwe mpuzamahanga ryo mu karere k'ibiyaga bigari CIRGL abayitabiriye barasuzumira hamwe uko ikibazo cy'umutekano cyifashe mu karere Desire Hatungimana iyo nama iriko irabera mu gisagara ca Bujumbura yitabiriwe n'intumwa za leta y'u Burundi izu Rwanda iza Uganda n'iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abahuza bikorwa baturutse mu bihugu 12 bigize iryo shirahamwe rya CIRGL leta y'u Burundi yaka iyo nama imenyesha ko muri rusange amahoro n'umutekano bihari bakizera ko n'ahari ibibazo by'umutekano bizoterwa umuti vuba Bernard Ntahiraja ahagarariye iryo shirahamwe mu Burundi akamenyesha ko iyo nama y'iminsi ibiri abayigize bazoyabira hamwe ku kibazo c'amahoro n'umutekano cifashe mu bihugu bigize iryo shirahamwe Bernard Ntahiyaje yamenyesheje ko naho bitameze neza muri kino gihe muri kano karere bazobitorera umuti amenyesha ko abanyagihugu bamaze gutahura ko atamutekano ataterambere rishoboka nubwo mwokumva yuko hirya no hino hari ikintu kitameze neza ariko igikuru ni uko ari intumbero n'ihangiro yuko abansi cyangwa abantu bahungabanya umutekano abo o atakibanza bafise muri kano karere kandi abenegihugu n'abakuru b'ibihugu n'inzego zitandukanye ndetse n'abantu bifuza kudufasha tubafashe ko badufasha muri ubwo buryo bwo gushyigikira amahoro kuko atamahoro ataterambere twoshikako frederic bamvugiyumvira yigeze kuba icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u burundi aratangazwa n'imvugo y'umutegetsi w'u burundi amenyesha ko ikibazo cy'amahoro n'umutekano muri kano karere k'ibiyaga binini kiri kure nk'ukwezi mu gihe igihugu cya kongo kikirangwamwo imigwi yitwaje ibigwanisho uyavuga uko arazi neza yuko muri kongo aho ingwano iri irabera si kure cyane y'i burundi jewe nibaza ko azi neza yuko atamahoro ahari mugabo nta kundi ari bugire kubera ko yovuga ibitari ibyo yobibazwa nacyo gituma rero ntabuvuga ngo hari amahoro kandi siniteze ikiva muri iyo nama kuko harabaye ibintu byinshi batigeze bashobora ku kibazo cy'uko ibijyanye n'umuhari M23 uri kuragwana mu gihugu cya Kongo vyoba biri mu vyo baziga Bernard Nahiraje yishuye agira ati iyo abantu bakoranye rero sino kubwira ngo iki ntikiza kwigwa canke iki ariko ibintu byose birafise ababijejwe n'inzego bicako n'ingene baca batanga icegeranyo cy'ibyavuyemo iyi nama ku bisanzwe ijejwe kuvugana ku mugambi wo kwigisha amahoro mu nzego mu benegihugu ariko rero iyo abantu bakoranye uko nababwiye bashobora kuganira byinshi ku bijyanye n'uwo muhariye nyine wa M23 Yasir Mohamed icegera cy'umunyamabanga nshingwabikorwa wa CIRGL yasavye abagwana gushyira ibigwanisho hasi bagashyira imbere ibiganiro ni ukumva kamo kajyanye n'amahoro n'umutekano kuko n'abanyagihugu bacu abana abakenyezi bamerewe nabi kubera izo ntambara turabasabye bumva kamo k'amahoro tubateye bumvirize inzoga kuri abahuza bifuza umutekano n'amahoro kuko twese twifuza amahoro n'iterambere muri kano karere kacu frederic bamvuga inyumvira abona ko icyo kibazo cya M23 cyasa n'icyacureshe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu cyo kwigwa mu mizi bakamenya nyabona igituma kiguma kigaruka hanyuma hagatoga umuti burundu tubibutse ko abagwanyi ba M23 bamaze indwi zibiri bariko baratana mu mitwe n'abasirikare ba Kongo M23 ibicishije ku muvugizi wayo w'Iringoma ikaba imenyesha ko imaze kwigarurira umuji wa Bunagana izo ntambara zikaba ziteje umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo Desire Hatungimana Kigali ijwi rya Amerika mu Burundi kandi amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa kiremwa muntu arasaba ko hashyirwa mu bikorwa icyemezo cyo kurekura abafunzwe baregwa ibyaha bito bito kimwe n'abarangije igihano inkuru irambuye Thierry Vendayishimiye mu kiganiro urongoye shirahamwe ntabariza riharanira agateka k'abafunzwe n'imiryango yabo jean marie nshimirimana yahaye abamenyeshamakuru bujumbura yamenyesheje ko bashima ingingo y'umukuru w'igihugu yo kurekura abanyororo baregwa ibyaha bito bito agasaba abajeje ubutungane kwitaba ku kamo k'umukuru w'igihugu kugira ngo ibitigiri ndengarugero by'abafungwa bigabanuke babandanije barekura abo bakeya ntibyoba bishimishije kuko abantu ijana na cumi n'umwe barekuwe mu bantu bashika ibihumbi bine turumva yuko hakiri agahazi niho natwe tuvuga tuti iby'ukuri turabye ibitigiri biri mu mabohero barakwiye kumva ako kamo ka nyene icubahiro umukuru w'igihugu c'uburundi akaba n'umukuru w'ubutungane jamari nshimirimana anasaba ko agateka k'umugore n'umwana bafunzwe kubahirizwa na cyane cyane abana bavukiye mu munyororo bakarekugwa bajya abana baba bapfunganye na ba nyina ni ahantu njye nabaye imyaka cumi n'ibiri mu gasho si ahantu heza hari ingeso nyinshi hari abantu baba bavuye mu mico itandukanye rero si byiza yuko bajya abana baguma hajya ahantu ijwi rya amerika ryanavuganye ku murongo wa telefone n'uwurongoye ishyirahamwe riharanira agateka kazina muntu n'agateka k'abafungwa aprodeyashi pierre claver mbonimpa nawe ashima iyo ngingo yo korohereza abanyororo agasaba ko byokorwa hisunzwe amategeko ntihabemwo ka mwana wa mama nk'uko byahoze ku batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi basangiye umugambwe nk'abanywe ba politike cyane nk'abagiye mu y'iyamamazo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu nk'abo bantu nibo baca bitwa abantu bamwe baruherwa no kuraba batahaba cyane hari umuntu ari mu ishyirahamwe rya ritanga agatanga akazina muntu kugira rikugwe uca usanga bitiye kuba usanga uwo muntu ariko arazihuza n'abandi tumenyereye bari kugwe nabo tuti akamwana wa mama kama kagiyemo umunyamategeko janvier bigirimana yanonosoye ibijanye n'amategeko kuri mikoro y'ijwi ry'amerika wasanga kuba hari abanyororo bahawe ikigongo n'umukuru w'igihugu hakaba haheze amezi ashika kuri atandatu bataratunganirizwa bariko bararenganywa ko iyo umuntu yamaze kugirwa ikigongwe ijoro rimwe amajoro abiri ashobora kurara mu munyororo aba ari amajoro aba ari minsi y'akarenganyo twebwe rero tukavuga yuko abajejwe gukurikiza amategeko cyane cyane umusheranje w'ubutungane bakwiye kwikubita agashi iyo umukuru w'igihugu yavuze yuko abanyororo barekugwa bakarekugwa mu mwanya wa vuba kandi bakarekugwa hisunzwe amategeko atakuraba ngo umuntu yari mu mugambwe ushankuriya ku igenekerezo rya mirongo itatu na rimwe rishira irya mbere ry'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri niwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangaza ko abanyororo bagirizwa ibyaha bito bito bazorekugwa mu ndwi iheze hararekuwe abanyororo bagera ku ijana na cumi n'umwe by'agateganyo bagizwe n'abagabo ijana na batandatu hamwe n'abagore batanu mu ibohero rikuru rya Mpimba yo mu gisagara ca Bujumbura abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abanyororo bakavuga ko ibyo bitigiri bikiri bike cyane ugereranije n'ibitigiri birenze urugero by'abafungiwe mu mabohero yo mu Burundi aho ubugenzuzi bw'amabohero butangaza ko abanyororo bakira bashitse ku rugero rw'amajana atatu ku ijana Thierry Ndayishimiye ijwi ry'Amerika kigali aha niho dusoreje aya makuru hamwe na mukubere ya baro wamfashije kuyabagezaho tubifurije umunsi mwiza dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo dore umugani w'uyu munsi ibwami ntihaba ivuzivuzi haba ihonzihonzi bisobanuye ko ukurusha imbaraga ntumubwiza amagambo uhiniramo ugaceceka ibwami ntihaba ivuzivuzi haba ihonzihonzi mugire umunsi mwiza mwari kumwe na venuste nshimiyimana
babyeyi babyaye mu gaheka tubifurije amahoro n'imigisha aho muri hose ku isi dore ntashyo ibagere ku mutima tubifurije kuramba muraho muraho murakoma muraho aho muri hose muze twumva amakuru kuri radiyo yacu ijwi rya amerika ijwi rya amerika guhunga mudenderwa mudereri ndagasharishari kashira ngabo kamazima kano kurimbura ingero utizimba mu kirago nibutse by'amashuri maze mbyumva ngejo bambi cumi na gatene ku bahundu umugabo ye ngo basore n'inkumi mbirubyiruko abana n'abasaza turabazirikana waho muri hose ku isi dore intashyo ibagere ku mutima tubifuza